iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora ariko no kutugeraho mukoresheje urubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose mu kanya rero ni cya kiganiro cyerekeye ubuzima ikiganiro murisanga ikaze mwese dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongere mbahe ikaze inshuti mwese mukomeje gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika uyu munsi mu kiganiro cyerekeye ubuzima murisanga turavuga ku ndwara zandura binyuze mu ruhu harimo nk'indwara y'amavunja n'izindi tuza kuvugaho ku buryo burambuye mu mwanya turaza kureba rero akamaro k'isuku n'akamaro ko kwambara inkweto mu kwirinda izo ndwara mugume hafi ya radiyo yanyu kuko tuza kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mugasobanuza cyangwa se mugatanga ibitekerezo muduhe nomero zanyu za telefone tuze kubahamagara mushobora no kuza kutubipa kuri nomero yacu ya watsapu na kubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana jean bosco mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc bwana jean bosco ndabashimiye cyane kuba mwongeye guha umwanya radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo
muraho ni murakoze cyane namwe kuba mwongeye guha akanya iki kiganiro kigamije kugira ngo kibungabunge ubuzima bw'abaturarwanda n'abandi bose bacyumva murakoze ikaze rwose ubuheruka mwatuganiriye kuri gahunda nshya y'igihugu yo kurandura indwara zandurira mu ruhu binyuze nko mu isuku rike kurandura rero nk'indwara ya birahaririyoze mu rwanda hamwe n'indwara z'inzoka zo mu nda hari abadusabye kongera kuganira kuri izo ndwara kandi nibyo koko ngo aryohasubiwemo cyangwa se nabwo abantu barushaho gusobanukirwa none mu gutangira mwatubwira iyo gahunda nshya yo kurandura izo ndwara z'inzoka aho yaba igeze ubihagaze ite mu rwanda
murakoze cyane iyo gahunda nshya cyane cyane igamije kugira ngo umuturage abashe kugira uruhare muri iyo gahunda kandi kuko niwe ufatwa n'izo ndwara ubwo rero iyo gahunda izajya ikorwa ku mudugudu no mu bigo by'amashuri izaba igamije cyane cyane kwigisha ntabwo ari gutanga ibinini gusa kuko twasanga tubitanga muri rusange ku bana ariko kuri iyi nshuro dushaka kugira ngo mu gihe ku mudugudu n'abantu bakuru bazajya bagenerwa ibinini by'inzoka ariko bajye banaganira uruhare rwabo kugira ngo icyo kibazo cy'inzoka cyangwa se cy'indwara zandura binyuze ku mwanda kibashe gucika ibyo rero bikubiyemo ko ubwo buryo iyo gahunda izabigizwa ku mudugudu ku buryo mu rwego rw'umudugudu bazajya bahurira hamwe bagafata icyo kinini bakanaganira ku ngamba bo ubwabo bashobora mu mudugudu wabo gushyira mu bikorwa kugira ngo zihashye izo ndwara ziterwa n'isuku nkeya no mu mashuri bikazagenda gutyo aho umwarimu arajya aha ikinini abarimu abana yigisha ariko akanabigisha akanaha ubutumwa bw'ingenzi bw'uburyo bakwirinda noneho bakareba hariya ku ishuri ese ubwo buryo bwo kwirinda barabufite niba batabufite ni icyo bakora kugira ngo buhage kugira ngo umwana ajye ku ishuri akure ubumenyi ariko anakureho ubuzima bwiza ntiyegere kwandurira indwara Nge, icyo kinini iyo gahunda mu by'ukuri twavuga aho igeze tuyitegura tuyishyira no mu bikorwa Mhm.
ni uko ibigo bishinzwe kuyiganiraho no kuyiyemeza byarangije kuyemeza igisigaye ni uko hajyaho kuganira n'uturere uburyo bazashyira mu bikorwa ibyo rero birateganyijwe mu no mu kwezi kwa cumi na kumwe eh, kugira ngo guhera mu mwaka utaha utangira bazatangiye kubishyira mu bikorwa mu rwego rw'umudugudu no mu bigo by'amashuri Mm. mwari muvuze ikijyanye n'imiti ibin- ikinini baha abantu ni ukubakingira cyangwa ni ukugiha abamaze- abarwaye bafite nk'indwara z'inzoka cyangwa n'izindi
murakoze iki kintu ntabwo gikingira ntabwo wari umuti ufata wenda ngo wikingire ahubwo iki kintu nicyo kimaze Eh, abarwayi kirabavura eh, kuko iyo ku kigero runaka abantu benshi banduye eh, uburyo bwiza ni ukuvura abantu bose muri rusange ni ukuvuga ngo waba utarwaye ntacyo kigutwara noneho iyo urwaye kiragukiza kugira ngo udakomeza kwanduza abandi indwara Mm. aba ni abafite inzoka zo mu nda
yego Mhm. hanyuma nari ngarutse ku ndwara zi- zandurira ku ku isuku nke eh, cyangwa se zituruka ku mwanda Eh, nk'amavunja eh, hari izo mwita birariyoze hari eh, imidido mwatubwiye y- y- y'ahantu haba ama- amakoro hari podokoniyoze hakaba ankirositomiyaze izi ndwara zose zihurira ku ki
murakoze cyane uyu munsi koko insanganyamatsiko yari igambiriye cyane cyane kugira ngo tuvuge ku ndwara zandurira mu ruhu cyane cyane bitewe no kutamara inkweto cyangwa se bitewe no guhinga cyangwa gu- kugenda n'ibirenge umuntu atambaye inkweto Eh, i- izo ndwara rero mu by'ukuri zandura mu buryo butandukanye Mm, urugero nk'iya berezeri nk'uko twese kuyiganiraho ubushize yandura binyuze mu bishanga cyangwa se mu mu mazi adatemba yanduye abantu bashobora gukandagiramo eh, wenda baroba cyangwa se bahingamo Eh, naho iyo ndwara yindi y'ibidido ariyo bita podokoniyoze mu rurimi rw'igifaransa Ah, iyo yandura bitewe n'uko abantu bagenda ku butaka batambaye inkweto Eh, noneho bwa butaka ahangaha mm, wenda icyo na- nakongeraho gato Mm.
ntabwo iyi ndwara ya podokoniyoze cyangwa se y'imidido ku by'ibirenge cyangwa se hamwe bita ibitimbo Mhm.
ntabwo yandurira gusa mu makoro ni ahantu hose mu gihugu twabonye ko n'izo ya buri karere harimo abantu banduye iyo ndwara bayifite nubwo bwose ingano y'iyo ndwara muri buri karere igiye itandukanye ariko muri buri karere kose k'igihugu abantu barwaye iyo ndwara indwara iterwa no kugenda ku butaka igihe kirekire umuntu atambaye inkweto akenshi ni uko mu bihugu bimwe na bimwe bavuga ko biboneka mu ahantu hari ubutaka bw'amakoro cyangwa se bw'ibirunga ariko mu by'ukuri twabonye ko mu rwanda ubutaka bwaho ahantu hose mu buri buri karere haragaragara abantu barwaye iyo ndwara bivuga ko ahantu hose umuntu arashobora kuyirwara noneho i- i- i- umuti ni ni uwuhe ni ukwambara inkweto kandi zifunze atari izi ngizi twita eh, zidafunze dabadabyo cyangwa n'izindi ahubwo zifunze kugira ngo zibarinde ko umukungugu wawe wajya ku ruhu bityo ngo ugende wangiza imiyoboro y'amatembabuzi aba hariya mu birenge Mm. none se biterwa Iyo n'uko ngiyo- umukungugu uba wanduye cyangwa n'uko umubiri w'umuntu uba ufite eh, sinzi ukuntu nabyita uba ushobora kuba wakwandura ugereranyije n'undi kuko umwe aba yambaye inkweto undi atazambaye ariko hakabagira uwandura n'udutandura
nibyo koko eh, icyo nemera ki- iki- iki- ikizwi ni uko i- umukungugu cyangwa se itaka riba ririmo utwo tuntu dutoya tutagaragara two mu mutaka two mu butaka ntabwo ari ntabwo ari inzoka cyangwa ikindi kintu ahubwo ni utuntu tugize ubutaka ubwatwo noneho ubwo butaka nibwo bwinjira mu ruhu noneho byahuza na wa muntu noneho iyo afite eh, imiterere cya- karemano cyangwa se imirimerwe ye ishobora gutuma bwa butaka abugiraho ikibazo bihita bimutera ya midido ariko umuntu afite imiremerwe myiza ida- eh, idatinya cyangwa se itapfa guhangarwa n'ubwo n'ubwo bu- bu- ni- n'ibyo biba biri mu butaka ntacyo aba rwose n'iyo bwa- n'iyo byamujyaho ariko aha ngaha ko umuntu atazi niba imiremerwe ye ishobora guhangana n'ubwo butaka niho dushishikariza abantu bose kwambara inkweto kugira ngo batavaho bagira indwara y'imidido Ye. hari mm, kwambara inkweto zifunze nk'uko mubivuze hari no kwambara inkweto zisanzwe umukungu ukajya ku muntu muravuga ko umuntu ashobora kuba yarwara icyo gihe ariko eh, mu- tufashe nk'indwara y'imyate urabona kuri ibirenge bisatagurika munsi iyi ndwara y'imyate nayo umuntu yayibara muri izo ngizo z'isuku nke yambaye inkweto zifunze se byamukiza mwatubwiraho iki kuri ibyo ngibyo ndetse rwose mu kutambara inkweto burya bitera indwara nyinshi kandi kuzambara mu by'ukuri ntabwo ari ibyo kuvuga ngo turasirimutse gutya se turagaragara neza ahubwo no kwirinda mu rwego rw'ubuzima imyate ayo mavunja twavugaga byose ni ibintu bituruka ku isuku nkeya umuntu akarabye neza akambara inkweto rwose ayo mavunja iyo midido izo birarizo iyo zandurira mu bishanga izo ankirositomiyaze ntabwo zishobora kugera ku muntu mu gihe yambaye inkweto niyo mpamvu rero tuba dushishikariza abantu kugira ngo bambare inkweto kandi zifunze igihe kenshi bishoboka baba bagiye guhinga bareba inkweto zabugenewe zigenewe guhinga bazambaye kugira ngo birinde mbere y'uko nakira abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara kankubaze nko kuri ako kabazo k'abahinzi aha ntibizagorana kwambara inkweto cyane cyane ku bantu bakora umurimo w'ubuhinzi
murakoze cyane ku kibazo cyiza mu by'ukuri tuzirikana ko abahinzi nibyo bakora umurimo mwiza ariko uwo murimo mwiza bakora dushobora kumva ko wagurana kugira ngo bambare inkweto ariko ntabwo ariko njye mbibona kuko icy'ingenzi ni ubuzima ni ukuvuga ngo rero wa muhinzi icyo azareba azitaho bwa buzima arimo gushaka ibyo kurya agomba kubanza kuburinda ni kwa kwambara inkweto izo nkweto rero ntabwo zigoranye kuboneka ziraboneka ku masoko bote cyangwa se hari n'izindi zizamuka zikarengera nko ku mavi ku buryo ashobora kuba yazigura ahubwo ushobora kumbaza uti ese igiciro aho ngaho umuturage atapfa kugishobora buri muturage wese nabyo bote umuturage atari umwagoronome ese aho bose bazabishobora
murakoze rwose ni ukuri icyo tuzirikana cyo ni uko ubuzima kuko aribwo duha agaciro kandi bukaba buhenze kuri buri muntu kuri buri munyarwanda buri wese mu byo akora aba ashaka kugira ngo arengere ubuzima niyo mpamvu muri ka kazi ko guhinga afite ashobora kuzigama amafaranga make ndakeka ubu ngubu bote ishobora kuba ari hagati y'ibihumbi bine na bitanu akaba yaguramo iyo bote kugira ngo ayo ni amanyarwanda yayimvuze mu bine na bitanu by'amanyarwanda kugira ngo ibashe kumurinda kuko bwa buzima nataburinda arimo guhingira no guhinga kugira ngo atunge ubuzima bwa buzima nataburinda buzana n'uburwayi bugende bwangirika usanga ibyo yahinze cyangwa ibyo yakoreye mu myaka myinshi ntacyo bimariye ibyo kuko buri munyarwanda wese akunda ubuzima cyangwa buri muntu wese akunda ubuzima aharanira mu byo akora kubanza kuburinda mbere na mbere kugira ngo ibyo yakoreye bitaba impfabusa bitamufashije mu buzima bwe
aha birasaba ko mukomeza kugenda mushyira imbaraga mu gusobanurira abantu akamaro nyine ko kwambara inkweto no kugira isuku kubera ko urumva ayo mafaranga ibyo bihumbi mirongo ine na bitanu by'amanyarwanda kugira ngo umugabo ayabone ni ibihumbi bine ibihumbi bine na bitanu ibihumbi bine hagati ya bine na bitanu nayo ngize ngo uravuga mirongo ine na bitanu ngiye kuvuga umugabo yayabona umugore akayabona umwana mu rugo ushatse kwiharika cyangwa se gukora akarima k'imboga akayabona ni icyo kibazo nashaka kukubaza
ikindi gato jeni ikindi gishishikaje ni uko wenda umuntu ashobora kwibaza se mu gihe niba ari bwa mbere amenye nk'ubu butumwa nk'uko burya kutambara inkweto bifite icyo byamwangizaho akora iki niba adafite ayo mafaranga aka kanya kugira ngo abashije kujya mu murima cyangwa ejo bundi icyo dushishikariza abantu mu gihe wenda bakirimo bashaka kugira ngo babashe kubona ibikwiriye kugira ngo bagire ubuzima bwabo harimo n'izo nkweto ni uko ntibyatuma batajya guhinga bakavuga ati wenda ubwo numvise ko ubutaka butera ibibazo ngiye guhinga noneho bakicwa n'inzara
bakicwa n'inzara ntabwo bajya gushishikariza abatwumva muri aka kanya icyo dushishikariza abantu ni uko noneho niba barimo kwifashisha kugira ngo bagire bya bikoresho bibarinda nk'izo bote icy'ingenzi noneho mu gihe babashije kujya guhinga mu gihe bataragize izo bote nibataha cyangwa se bakirangiza guhinga nibakarabe neza ibirenge n'isabune ku buryo wa mukungugu byatakaje agiye ku birenge bibavaho icyo gihe bazabahaye amahirwe umubiri wo kugira ngo ube gukomeza kwinjirwamo na bwa butare buva mu butaka ngo bugende bubangize ikindi niba wenda umuntu yakoze urugendo tuvuge wenda ntabwo yabashije kugura izo nkweto ngo azambare gusa nyine ubwo akaba arimo gutanga kuzigura nashaka ko ku buryo noneho niba aguye muri rwa rugendo rwe akaraba ibirenge kandi akabikaraba neza mu buryo bukwiriye n'ikindi akabisiga n'amavuta kugira ngo uruhu rusigare rumeze neza ku buryo rutapfa kwinjirwamo n'izindi uko bibonetse kose kuko akenshi muri iriya myaka mubona ko hakunze gufata n'ibintu by'ibitaka by'ivumbi bigakomeza kwangiza umubiri impamvu umuntu afite agahu keza katariho imyate burya barimo no kwirinda nanone kugira ngo hatagira ibitaka cyangwa se ibindi bikomeza kumwinjira mu ruhu rwe
reka twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku ndwara zandura binyuze mu ruhu bitewe ahanini n'isuku nke n'akamaro rero ko kwambara inkweto mu kurwanya izo ndwara reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire fabrice wiriwe fabrice yego urahaganaye amakuru yanyu ni meza uri hehe
ndi hano mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga yego ufite se inyunganizi ufite ikibazo
ahubwo nasetse napfuye rwose bite se wishwe n'iki
ukuri buriya muganga hari ikintu avuze buriya bintera kwibaza byinshi ni igiki
murabona hari ahantu hari bamubajije ngo yasaba umuhinzi ashobora kwambara bote agahinga gute
oya guhinga yahinga zambaye ahubwo njye nibazaga uburyo bose abahinzi bose bazazibona niba bishoboka
yabona ubushobozi bwo kuzigura mu by'ukuri umuturage umunsi wa none mu rwanda kugira ngo arye ibintu biba bimugoye uzafata umuturage yahingiye amafaranga magana arindwi yayapagashirije ntayo ajya kuyagura bote kandi nyamara no mu rugo iwe ntacyo kurya afite icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri abanyarwanda ntabwo tumenyereye guhingisha bote kiri abo ngabo bagoronome nabo bakiri uzaba uhinga mu gishanga harimo icyondo wambaye bote uzajabururamo ikirenge gute na cya cyondo n'amazi umuhinzi kugira ngo ahinge kandi abone umubyizi ni uko aba yahinze akagaragaza umubyizi nta kimutangira bote ziraremera rwose aho rwose ntabwo abaturage twabyumva kimwe ngende n'umuhinzi deja hasi
urabona rero bote zitashobokana n'igishanga ikintu kigoranye cyane aho hantu ni ahantu nicyo kintu cyo kintu kiza kugoranamo ikindi kivuze ikindi nongera gushimaho ni inyunganizi ndashima cyane pe hari ikintu bari gukora muri iki gihe mu rwanda mu gihugu hose ikintu cyo kurwanya amavunja pe barabirwanya kandi turabishima ariko ntabwo baragera ku ntera ishimishije nk'uko bari kubivuga haracyari urugendo rurerure
urabona wowe hakorwa iki ni hehe hashyirwa ingufu cyangwa se n'iki wumva cyakoreshwa kugira ngo n'ayo mavunja acike burundu
ni ukuvuga ngo umuturage uyu munsi wa none hari umuturage utabasha gukora isuku ni ukuvuga ngo hari umuturage kugira ngo umuturage yirinde amavunja ni uko mu rugo haba hari sima kandi abaturage benshi nta sima bafite mu ngo no gukurungira twabonye ko babikora ariko ntabwo biragera mu ngo zose kandi harimo n'abaturage badafite ubushobozi bategereza ko leta ibaha muganda ku mpamvu zo kubyara bindi byo kugira ngo babafashe baterwe inkunga uyu munsi wa none umuturage niba yananiwe kubaka umusarani ategereza ko leta iza kumwubakira umusarani murumva ya mavunja azayarwanya gute atabashije kubaka gusukura inzu ngo ashyiremo sima icyo ni ikibazo icyo bikoze harimo abantu bagira amasuku bakaraba kuko twabyemera turanabishima ariko mu by'ukuri haracyarimo urugendo ntibakomeze bigishe ariko ku bijyanye no kuvuga ngo umuturage yajya yirirwa yambaye bote kugira ngo agiye guhinga ntabwo byakunda bote hari bote pe ziragura amafaranga make ibihumbi bitatu bine magana atanu niho zigeze nta iya bitanu n'imwe ya rojinari murakoze fabrice wibaca intege rero reka bagerageze
hari umuturage yabasha kubona mituweli akabona akabona ibyo bihumbi bitatu kandi abona yabuze n'icyo arya icyo cyose ntibabashe gukeka niba ari icyo bazakora kugira ngo amasoko ibyo bya bote bagabanye ibiciro wenda buri muturage abashe kugira ariko nabwo birasaba kwigisha abaturage kugira ngo babashe kuzambara kubana n'umuturage udashoboye kuzambara
reka ngushimire rwose kuri ibyo bibazo byiza n'inyunganizi
ntabwo natwara umwanya ngo n'abandi reka mbahe umwanya bavuge nabo nzi ko kandi harimo
yego urakoze cyane fabrice mbere y'uko nakira undi muvandimwe kuri umurongo reka mbanze nk'umwanya muri makeya rwose jean bosco uvuge kuri izi mpungenge za fabrice zijyanye n'ikibazo cy'ubukene n'uburyo bwo gukoresha bote mu bahinzi
fabrice ndamushimiye cyane ku kibazo abajije kandi koko impungenge afite birumvikana ko nk'umuntu wenda ubana n'abo bantu yazigira buri wese yazigira ariko tuzirikane ko ubutumwa bwumvwa n'abantu benshi ubutumwa bwumvwa n'abafite ubushobozi n'abandi tuvuga ngo ntafite ubushobozi ba bandi bahengera amafaranga bityo rero ubutumwa kuba bwumvwa n'abantu benshi hari abafite bwa bushobozi bwo kuba bahita bashyira mu bikorwa inama tuba tubagira kugira ngo barinde ubuzima bwabo noneho n'abandi badafite bwa bushobozi nk'uko nawe yabivuze hari imbaraga zigenda zishyirwaho buhoro buhoro kandi burya umunyarwanda ntabwo yishimira guhora hahandi hasi muri bwa bushobozi buke aba yifuza buri gihe nawe mu gihe yateye imbere akabasha noneho kubona amafaranga yo kwigura iyo bote azayigura nta kabuza niyo mpamvu twavuze ngo noneho mu gihe atari yayigura yaba ari gukora iki agatanga koza neza ibirenge bye mu gihe avuye guhingira aya mafaranga cyangwa mu gihe avuye kuri rwa rugendo rwe byaba ari imwe mu buryo bwiza bwo kugira ngo yirinde izi ndwara turimo tuganiraho amavunja ibidido n'izindi twakomeje kuvugaho ahandi yaje kuvuga ngo guhingana bote mu bishanga biragoye nibwira ko bishoboka birashoboka kuko ntabwo ari izi bote zisanzwe ziriya zigurwa ku isoko zishobora gukoreshwa hari izindi zabugenewe zishobora gukoreshwa mu bishanga ku buryo zishobora kurenga ku mavi kandi zikaba ziri mu buryo bwahingana kandi zitaremereye cyane aha icy'ingenzi iyo umuntu amaze kumenya ubu butumwa ni ugushaka igisubizo noneho cy'icyakorwa ku buryo rwose numva nta mpungenge zakwiye kuba zirimo kandi izi bote zisanzwe zo utari guhinga mu gishanga wazihingana rwose kandi zarinda umuntu zarinda umuntu iki cya nyuma cy'impungenge yari afite ntabwo ari impungenge ni igitekerezo cyiza yavuze mwarakoze kuba muri kurwanya amavunja ati hari aho bimaze kugera ariko hacyari n'urundi rugendo ndabona ko ubukangurambaga gukurikirana ubuzima bwacu bw'abanyarwanda muri rusange ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe cy'iminsi ibiri cy'iminsi itatu ni ikintu gisaba guhozaho kugera aho twifuza kugera niyo mpamvu nk'uko yabivuze koko kwigisha ni ipfundo nk'umuntu wumvise ubu butumwa hari kare wigeze kumbaza noneho reka nzareke kujya ahantu hataha kuko yari yavugaga ati ntazayobera riziyoze kuko ni mu mazi adatemba impungenge mubwira ko oya ntabwo ari ntabwo wabura kujyaho kuko hariya haba amazi ashyuha ntabwo amazi ashyuha yatuma ahororokera iyo ndwara mu by'ukuri kwigisha kwigisha kandi abantu benshi bumva ubu butumwa kandi bagakomeza kubushyira mu bikorwa kugira ngo bakomeze kwirinda kandi tumara impungenge ko rwose nahumure tuzakomeza gufatanya kwigisha kugira ngo buri wese abe n'imboni mugenzi we nawe ahari yigishe abandi batumvishe ubutumwa kugira ngo nabo babashe guhinduka ibigirire yego twakire na pacifique pacifique wiriwe
mahoro neza wiriwe urahagana hehe
ngaha mu gisagara cya bujumbura mu burundi mumeze neza
tumeze neza kabisa turisura turashima yego akabazo cyangwa se intererano
ikibazo nagiye mvuge n'ikijyanye n'indwara y'amavunja amavunja rero kenshi dukunze kuyabona nko mu ntara za ruguru hasanzwe hakanye kuko nk'aha mu gisagara aho abantu baba ntibayarwaye kuko hasanzwe hanashushe cyangwa nuko bambara inkweto aravuga yuko ugiye kuraba ugiye kuraba usanga abantu bo mu misozi batunzwe n'uburimyi ati usanga rero n'ibyo birato bambara bose ntibobyironka kandi kurimana ibirato umenga byogora umuntu rero akaca yibaza ati none nimba by'ukuri indwara y'amavunja ko benshi bavuga ngo iterwa na turiya tubara gatatu duto nta kuntu hoba hari nkaca mbaza ati none nta kuntu hoba hoboneka umuti watwo ku buryo umuntu niba ahejeje kurima cyangwa akuye ibirato ahejeje koga cyangwa yari kugenda n'amaguru akisiga ku buryo utwo tubara gatatu tushobora kumunyegera kugira ngo arware amavunja ko tubona hariho n'abayarwara ugasanga barayagwaye kandi boga mu kuboko usanga utwo tubara gatatu barabanyegera tukabageza usanga rero amaguru yabo ni nk'amajyane kandi wasanga boga kandi bitunganya neza ikindi nacyo mbaza none ubundi ni ibisanzwe mbona ukungena umuntu yokwirinda menga byogorana n'ubwo umuntu yokoga gutya ari nk'ahantu ari imbaraga byogorana icyiza ni uko mbona menga borondera uwo muti nimba uhari naho sinzi bodusigurira ingene twogenda kugira twumve kuko kenshi ugiye kuraba nko mu gihugu hagati abarwaye amavunja ni benshi cyane usanga rero bibagora nubwo boyakura usanga rero bibagora ingene boyarwanya bosigurira abanyagihugu kugira bumve uburyo boshobora kuyarwanya n'ingene byogenda cyangwa hari umuti bakabasigurira aho bokana kugira bawushake urakoze pacifique cyane Eh, pacifique urakoze rwose Ah, bosco ah, Fa- pacifique ati haba hari umuti wakwica imbaragasa cyangwa se ha- ese haba hari n'agasabune umuntu yakaraba kugira ngo izo mbaragasa zibe zapfa ntarwara amavunja
arakoze pacifique umuvandimwe pacifique cyiza mu by'ukuri nk'uko yaje kubivuga nyinshi umuntu ashobora gukoresha wenda imukura amavunja cyangwa se n'amavunja yamwita agapfa cyangwa se n'utwo dukoko tugapfa ariko burya uburyo bwo kwirinda nk'uko turimo kubishishikariza abantu ni kugira isuku isuku rero niyo haturuka ziriya mbaragaza si mu bukungu gusa mu ivu- si isuku nkeya i- ishobora kuba iri mu rugo wenda mm, kubera ivumbi n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora kuba biri hariya mu rugo bivuga ngo urugo rwacu turugirire isuku ihagije kuko yavuze ko hano kuba boga ariko bagakora amavunja bivuze ngo ayo mavunja aterwa nsa mbaragasa ziba ziri hariya mu rugo iyo dukoze isuku hariya mu rugo rero eh, mu buryo bukwiriye eh, niba hadakurungiye gukurungiye ni ukuntu umuntu ushobora- ushobora gutera inzu ku buryo itagira ya ya rya vumbi cyangwa se i- i- itabasha ku- ku- kwinjirwa mu buryo ubwo ari bwo bwose ku buryo ikurungiye neza igakorerwa isuku mu buryo bukwiye neza ah, i- ibintu turaramo iri- iyo bwaba ari uburiri bu- busanzwe buciriritse bw'ibirago cyangwa se eh, uko bumeze kose tukabugirira isuku amaraso nta muntu ahereza kutu- kuturuma niyo mpamvu umuti wa mbere ni ya suku eh, dukeneye kujya hariya mu rugo kuko n'ubundi ubuze ngo hari umuti ngo mugiye kuwugura ushobora gusanga baba- baba babakene wenda babandi baba mu misozi badafite ubushobozi bwo kugura eh, inkweto batabasha kubona ubushobozi bwo kuwugura Mhm.
ariko iyo birinze ni- nicyo gisubizo nyakuri kandi kirambye gukaraba gusa eh, n'isabune isabune yo irac- iraciriritse ugereranyije n'imiti wenda ushobora kuba igisubizo nyakuri isuku yo mu rugo gukaraba. byafasha cyane rwose Yeah. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twongere ku murongo wa telefone noneho twakire bruce pascal uranyumva Ye, wiriwe urahagana hehe
nkunda kigali mu rwanda i remera yego Ufite akabazo cyangwa n'intwererano uratwunganira
ndashimira ijwi rya amerika kuba wadutumije abayobozi igice cya mbere Mhm.
kugira ngo basobanure bimwe bigenda bigaragara wese bitagenda neza cyangwa se bigenda neza mu bijyanye n'isukura Eh, rero eh, hari ikintu ushaka kuvugaho wese mu rwanda turabizi wese abantu benshi bazi ko haba isuku cyane Eh, ndetse no kuvuga nkoranyambaga bikandikwa cyane ko haba isuku ariko hari akantu njya mbona Eh, nk'abakirina muri kigali turabizi abakirina basukura imihanda bagasukura mu matara Eh, ariko eh, kuri icyo kibazo wese bavuga ati amavuta ashobora gushaka nk'umupira usukura mu muhanda uragenda ukabona eh, nta nkweto zishobora kuba zifunze yambaye yambaye twa dukweto tumwe tugaragaza yuko amano n'ikintu gitetse ni kuba ashobora gukura umukungugu ukajya ku marenge ye kandi ayo aba ari amasosiyete abishinzwe kuba afata abo bakozi akaba bakoresha muri iyo mihanda cyangwa se mu masitade runaka ariko abo nibo bakagombye guheraho nta makampani baba bakoresha kuvuga ati kugira ngo namwe mwirinde ayo mavunja cyangwa se n'ibindi zo ndwara n'ibindi bigenda bifata indwara zifata umubiri mushobora kuba nawe mwakirinda kandi ayo makampani aba afite ubushobozi bwo kuba yabagura n'izo bote bakaba bambara eh, mu gihe bari gukora ayo masuku Mhm.
ya kabiri mvugaho eh, ni ikijyanye n'izo bote ari kuvuga izo bote mu by'ukuri eh, turabizi zirahenze cyane zirahenze Eh, wese hari- aba- abantu bavuga ngo ni original eh, ni amatirake ariko nka nka- nko ku bijyanye n'amasoko yose usanga kigali izo bote ziba zihendutse ariko zagera mu ntara ugasanga zirahenze cyane bote iri bambara cyane ziba bazikuramo ni ibijyanye n'icyayi icyayi niho nabonye abaturage babo bakunda kwambara bote abantu bahinga icyayi nibo bambara bote ariko nko ku bijyanye no ku murima kuba umuturage aragenda yambare bote ajya mu murima ahinge icyo kintu cyaba kirwanya usanga n'uzifite agenda mu murima azambaye yagira amagiye guhinga akazambura ahubwo yajya gutaha yambaye akongera akazambara atabanje kuzambara n'ubundi gakomeza ahinga azambaye bigasanga ni ikibazo bagomba kuzaho bakagira bigisha abaturage uburyo ki bashobora kujya mu murima bambaye bote bagakomeza bagahinga bagataha bazambaye nta kibazo
ubwo urumva ko bazikoresha mu buryo butari bwo bazikoresha nabi aho kugira ngo bazikoreshe mu kwirinda bazikoresha ni nko mu kurimba mbese
usanga ari nko mu kurinda icyo kintu niba bakagarura kugitekerezo bakazacu mugomba kubifata gutya ntabwo ndangiza umuti mu rwanda kuko hari isuku nziza cyane ndanabashima kubera ko ntahantu bajya gutembera cyane nko mu mijyi iri mu rwanda yose so usanga bitabira gukora amasuku ariko ikibazo kirimo ni iki ngiki cy'aho bakora amasuku n'abatwitaho ibyo bote baba bazambara kugira ngo birinde babe bafatika usanga nta byaba baba bambaye bashobora kuba bambaye tisheti igaragaza ko bari mu kazi ariko iyo bashobora kwambara kugira ngo bakore akazi neza neza bose ugasanga nta gihari kandi ari bakwiye kwerekana urugero rw'umuntu ukora isuku ukuntu aba yambaye abasha kuvuga yego ndagushimiye cyane bruce kuri i- izi nyunganizi- nyunganizi ibitekerezo utanze urakoze cyane Eh, bosco um, bruce telefoni ye ntabwo yumvikanaga neza ariko yagarutse cyane kuri ibyo by- by'amasosiyete asukura nko mu mujyi ariko bakaba badafite ibyangombwa aravuga ko ba- gukora nta ga umuntu yambaye akavuga ah, m- inkweto bambaye ziba zidafunze nuko bavuga na, na bote mu ntara
yego murakoze cyane murakoze pascal Mm, mu by'ukuri aba bakora isuku ahantu hatandukanye mu bigo cyangwa se no ku muhanda baba bafite abakoresha abafitanye amasezerano n'ayo ma- n'ayo makampani akoresha abo bantu bakora isuku niba ari ibitaro bifitanye amasezerano na kampani kandi ibitaro biba byaravuze bati mu abantu uzakoresha bagombye kuzaba bafite ibibarinda kwandura hano mu bitaro kubera wenda hashobora kuba hari eh, ibintu byinshi byaheraho byanduza abantu bakoramo isuku mu muhanda nabwo nk'abo bakora bakuramo baba bafite amasezerano eh, y'ubuyobozi bushinzwe uwo muhanda uburyo bazajya eh, bakora umuhanda bakababwira ko bakeneye ko buri mukozi wese yahabwa ibi n'ibi kugira ngo abashe gukora neza ako kazi muri uwo muhanda eh, nawe ubwe yirinze aha ikiba gikenewe gukurikizwa noneho ni ukureba muri ya ba bandi bashinzwe kureba iyubahirizwa ry'ayo masezerano ba bandi bagiranye amasezerano n'ayo makampani akoresha abaterina bakagenzura ese ibyo twumvikanye birubahirizwa icyo gihe rero bisaba ko eh, habaho igenzura rikozwe n'abo bantu bahaye akazi abo bantu hanyuma basanga ba- bata- batabyubahiriza bashobora kugira ibyo bumvikanaho bakikosora cyangwa se bagasesa amasezerano niyo mpamvu ahangaha dushishikariza inzego zose bireba kugira ngo bashishikarize ikintu cyo kurinda umuturage umunyarwanda niba bamukoresha bamuhe ibikenewe byose kugira ngo abashe kwirinda izi ndwara zose turimo tuvugaho n'izindi zitabashe kuvugaho dore ko ari nyinshi igituntu nacyo cyandura bitewe burya ni eh, isuku nkeya cyangwa se n'ibihaha bishobora kwangirika bitewe eh, n'iryo vumbi birirwamo bishobora rero ibigo kugira ngo bibashe kugirana eh, cyangwa kugenzura k'umukozi cyangwa se eh, uwo bakoresha wese arinzwe kandi eh, bita- ya- atakuramo ingaruka zamugiraho ingaruka ku buzima bwe Ye- ndumva icyo namusubiza rero ari uko abo bantu bakoresha abo bantu eh, baba bakwiye kugenzura neza kandi tubashishikariza mu biganiro nk'ibi cyangwa se n'inama nama dukorana kugira ngo bakomeze kugenzura ubuzima bw'u- bw'umukozi bubungwabungwa mu buryo bukwiriye yego ikindi yaje kuvugaho eh, yaje kuvuga ku mikoreshereze ya bote n'isuku zayo mu mu cyaro ni byo koko iyo bote zidakorewe isuku ziranuka pe ku buryo umuntu ashobora kunyuraho yambaye bote eee tukajya ku ruhande ariko natwe turashishikariza abantu isuku isuku ihera no mu byo umuntu yambaye mu myenda ndetse no muri izo bote kuko iyo umuntu akorera isuku mu gihe gikwiriye ku buryo bukwiriye ikibazo cya bote rwose kandi guhingana nazo yavuze ko bishobora kugorana ntabwo bote zigorana kuko abenshi bazikoresha bahira ubwatsi bazikoresha bahinga kandi rwose ntirakunda ni uko twabonye ko bikunda ntabwo ari ikintu tugira inama abantu tuzi ko kidashoboka kirashoboka bamwe barabikoresha nk'uko bavandimwe muhangaje kubivuga ngo abagoronome bakunze kuzikoresha cyangwa abandi bakiri turashaka ko muri kwa kwigisha ibi bidaharirwa abakiri cyangwa se abitwa abakiri nk'uko yabivugaga mugenzi wacu w'imuhanga ahubwo twese tubone ko ari ikintu kiri kudufasha kurinda ubuzima bwacu dushaka kubungabunga duhinga bityo rero buri wese azashaka uburyo yabasha kubikora kandi bikunde kuko nk'uko tubizi umuco wo kwambara inkweto cyangwa ntabwo wari akaho leta ibidushishikarize buri mwana wese iyo agiye gusohoka mu rugo abanza kureba ko yambaye byumvikana ko ni ikintu tugomba guhindura mu myumvire tukabasha natwe kukigira kugira ngo kibashe kuturinda izo ndwara bitewe n'uko tutambaye inkweto guhindura imyumvire no kumenya gusobanukirwa n'inama abaganga cyangwa se abashinzwe ubuzima batanze nk'izi bote aho kugira ngo uhinge wambaye ibirenge gusa uri n'ibirenge gusa nurangiza ufate bote ushyiremo noneho wambare nyuma yo guhinga utanakarabye utashye urumva ntaho bihuriye nuko reka twakire ngabo ngabo mbwiriwe neza urahagana he mwiriwe mwiriwe yego munge amajyepfo y'uburundi ashyira umurengera yego akabazo cyangwa intererano muri makeya
muri makeya akabazo kanjye nari mfite nashaka kubaza ku byerekeye izo ndwara imvunja irabona n'imbaraga ubundi ndiko ndabiraba kera niho nabonaho cyane cyane no mu gihugu iwacu imvunja zigwiriye cyane ubusa ikirenga none zoba ziterwa n'ikaha nini gituma ego imbaragasa kubera imvunja kenshi ziva ahantu hari imbaragasa imbaragasa nazo zoba ziterwa n'iki ko gusa kubera namaze kumva yuko kubirwanya byoba ko bari kugira umuti wa mbere bo bari kugira isuku kubera haba hariho n'abakene none nkeneye kumenya rero icyo bagitera izo mbaragasa muri make akabazo kanjye ntako murakoze urakoze cyane ngabo reka twakire na claude mbere y'uko dusubiza ngabo claude
egome mwiriwe wiriwe wowe urahagana hehe
ndi bujumbura mu gisagara cya bujumbura nanjye nagira mbaze ko iki cyerekeranye n'inda ndakunze kubona abantu benshi barwara inda kandi nanjye hari aho mbisika tukabana n'abantu kandi nkaba mbona ku bintu by'isuku kabisa byo ndagerageza zishobora kumara umunsi ntoze buri munsi ku mugoroba ntegerezwa koga sasa ntegerezwa koga mugabo nkaza nsanga inda ziriko ziraza nkibaza izo nda none ziterwa n'ingi byo nagombaje abo batumire batubwire kabisa inda imvo nyamukuru zoba zitera inda ku mubiri w'umuntu rero baba bafashije kabisa
yeah. urakoze ubwo reka mu kanya baragusubiza urakoze cyane claude yego ugira ibihe byiza reka twakire jean joseph
amahoro y'ubugeni wiriwe neza wowe urahagana he
ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo namwe mumeze neza mu majyepfo
turi aho rwose ndabona ni amahoro nta kibazo imana ishimwe nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo
mfite akabazo nshaka kubaza uwo mutumire ariko mubanze mu mwenda mukirize narakumva
nkurikize uko icyo kiganiro giteye ku bijyanye n'iyo ndwara y'amavunja ntabwo ari amavunja gusa n'izindi zandura binyuze mu isuku nke cyangwa se zinjirira mu ruhu
birumvikana ko nyine wa mugani izo ndwara ziterwa n'isuku nkeya ariko nibazaga kuri icyo kintu kijyanye n'amavunja cyane cyane ko aribyo kivugwa ahenshi muri iki gihugu mu duce tumwe na tumwe ugasanga abantu abo baturage barwaye amavunja aho bavuga ko umuntu yajya ajya mu guhinga akoresheje izo bote kandi ugasanga izo mbaragasa zitera amavunja ni imbaragasa irumana cyane rwose ku buryo sinzi ko kuyumva ntabwo ruhaniya cyane niyo waba uhuze rwose irakurumuka babara none ko yewe ntekereza ko izo mbaragasa zaba zirya abantu baryamye nk'uko kera habagaho n'imbeba zikarya abantu ibirenge baryamye ese nta kuntu bashakisha umuti wajya uterwa mu mazu kugira ngo babashe kurinda izo mbaragasa kuko njye mbona zitarya umuntu ku manywa aho murakoze akabazo kanjye karara ni joseph urakoze imbaragasa uvuga ni izirya abantu nijoro ntabwo ari izinjirira mu birenge utwo tubaragasa duto duto dutera abana amavunja uti karakuruma rwose kakudwinga ukabyumva
ukabyumva ntabwo wabyihanganira rwose nk'igihe yaba ari ku manywa aho waba uri hose
ni uko yenda utakabona ko ari gatoya ariko urumva ko umuntu yasinziriyeho nyine kukumva uretse bukeye nibwo ukumva ukakumva hokera aho kakwinjiye
urakoze cyane rero joseph reka nk'umwanya umutumirwa basobanurire bosco bosco ye ngabo na claude na joseph baragaruka kuri iki kibazo cy'imbaragasa ndetse n'inda imbaragasa zibaruma cyane nijoro batitse nta cyakorwa kugira ngo haterwe umuti mu nzu nuko mubasobanurire aba bavandimwe bose kimwe kuko ariko ndabanza kubabwira ko mu by'ukuri izi ni indwara ziterwa n'umwanda noneho yerekaho hari igihe tuba dufite amatungo yacu rimwe na rimwe arara mu nzu turaramo cyangwa se akaba ikiraro cyegereye ya nzu turaramo dushobora kugira isuku byose tukabikora ariko ya nka ya hene yacu iri impande yacu ni ukuvuga ngo izatube intandaro yo gukomeza kutwanduza za mbaragasa zishobora kujya kuba yazitishamo zishobora zanda zose usanga nubwo twagira isuku buri bwasukuye neza imyenda yacu twayisukuye twakarabye ibirenge kuko usanga n'ubundi turacyarwara za ndwara kubera za nyamaswa cyangwa se ya matungo yacu tubana nayo cyangwa mu nzu niyo mpamvu tugomba kureba isuku atari ku muntu gusa cyangwa aho tuba no ku matungo yacu ese nta kibazo gihari ku matungo yacu ku buryo yaba ariyo ntandaro yo kurwara izo ndwara ikindi cya kabiri bakomeje kuvuga ku kintu kijyanye no kuba baterwa umuti hari imiti itandukanye rwose yica ibirenzi n'ibindi byose bireba mu nzu y'udukoko iyo miti irahari isoko iraboneka rwose kandi ishobora gufasha ariko ikibazo cy'ingenzi ese niyitera ejo bundi ntabwo bizagaruka bishobora kugaruka wenda tufata urugero nko kuri miriya dushobora gutera umuti mu nzu ikitimibuya ariko kuko tugifite yandiri y'imibu hano hanze ku ibiryo by'amabidi bitwashyemo indabo cyangwa se amavaze y'indabo agifite amazi yorora ya mibu gukomeza kugira imibu myinshi mu nzu yacu dutera umuti umunsi ku wundi bivuze ngo turimo gukemura akabazo tugaciye hejuru ntabwo niyo mpamvu icyo nashishikariza abantu ni ugukemura ikibazo tugihereye ku mizi ariyo yasuku ikwiriye mu buri turaramo mu nzu yacu tuzi niba wenda nta sima dufite cyangwa tutarakuringiye mu buryo bukwiriye kwirinda gutandukana no kurana n'amatungo n'ibindi byose byaba indiri y'isuku ntiyatuma tugira izo mbaragasa ibindi bitandukanye
ndumva byumvikana ko hari nibuka niba ari claude wavugaga rwose ngo arakaraba buri munsi ariko bikanga akabona inda ziraje kandi buri munsi yavuga ati ngewe ndingirira isuku ku mubiri n'isuku rero muri rusange
ni ukureba ese aba bana nabo nta kibazo bafite ese bakaraba nk'uko akaraba kuko ashobora kuba afite imyenda myiza yasukura mu nda asukura ariko akaba ari umuntu babana ugira utakitse isuku ikwiriye ku buryo nda zishobora kuba zina n'imbere ahantu we atabona ku buryo ya myenda n'indi ku buryo akomeza kurwara ibyo byose ushobora kurebaho akareba ahantu haturuka icyo kibazo mu by'ukuri wenda unyemereye gato na joseph mupfu yaje kuvuga ku kantu gashishikaza cyane kuva mu kwambara bote ze ngo ngo guhungira ku bw'amavunja anamushishikarizaga bote twazivuzeho mu rwego rwo kwirinda idido ntabwo twazivuzeho cyane kugira ngo dushishikarize abantu kuzamura kugira ngo birinde amavunja kuko iyo wambaye bote bikunda guhura na ryataka yinjira mu ruhu rwawe rikangiza imyanya iyobora amazi babuze hano mu kirenge ikangirika noneho gusa inkweto zo zirinda mu buryo bwinshi nawe mabunda zishobora kuyarinda bitewe n'uko imbaraga asa n'itabonye uburyo yinjira se n'izo ntabwo yabasha kugeraho ikindi kandi niba bya birenge byaba bidafite umwanda ntabwo izapfa kuza kukurya cyangwa se za nkweto wambaye zizanakurinda n'ibindi byinshi n'iyo midido n'ibindi bitandukanye gusa umuti ukomeye mu kwirinda amavunja cyangwa inda ni tuvuze cy'isuku ikwiye mu ngo ku matungo yacu no kuri twebwe ku mubiri imyambaro yacu tuba dufite
reka dukomeze twakire n'abandi twakire inosa inosa uranyumva
ndabumva neza wiriwe urahagana hehe yego niriwe ndekanda baramutse ndamutse nawe ariko baratwumviriza ndi bujumbura mu burundi yego ikibazo cyangwa intererano
mfite intererano nagomba gushikiriza kuri ntabwo ni kuri kino kiyago cy'uno munsi aho ngira nti ku bisanzwe izi ndwara zose yareka aravuga ndetse yanategeye bitari bike jewe mbona ko nyinshi zihagaze ikibazo aho kiri ni ikibazo cy'isuku abantu usanga batagira isuku rikwiriye haba aho babaye cyangwa imbere aho usanga ibikoresho bakoresha bya minsi yose aha navuga urave nko mu miryango itari mike nyo ngaha muri afurika mu miryango aha twita mu banyagihugu abenshi ugasanga babana n'ibitungwa ugasanga ibitungwa biri iruhande y'aho baryama abandi ugasanga nagira nti uburyo baba babayemwo n'ibijyanye n'iby'isuku by'isuku ryo ku mubiri cyangwa isuku ry'ibyambarwa bambara ugasanga ntibarikora ugasanga naho barikora ntibarikora nk'uko byategerezwa ibyo rero tugewe nkabona yuko biri mu bintu bisongera isibe y'uko izo ndwara zidashobora kugira zidashobora guhera burundu ubona ko niyo zimaze gufata umuntu usanga nawe nyine ariko arahomba ikindi ngewe ntemera ni iki cy'uko ari nk'aho haba hateye izo ndwara cyangwa utwo dukoko tuzituma bagira bati ni ugupompa hagapompeshwa imiti usanga iba yakozwe muri bino kwita amakodi shimike jere nkagira nti nk'uharanira kurwanira ibidukikije nkagira nti nyabuna jeno himiriza abantu yuko bokorana cyane cyane icyo kijyanye n'isuku no gutandukanya ibiraro byabo n'aho baryama kuko hari abo usanga mu by'ukuri nk'uko duhejeje kubivuga ibiraro byabo bararana n'ibitungwa byabo ugasanga uri impene cyangwa intama ugasanga zirabana abandi ugasanga rero niyo bakoresheje n'iyo miti naho iyo miti yoza cyangwa bakayikoresha ugasanga bayikoresheje ntugira nti mu mwanya umwe cyangwa mu gice kimwe kingana n'icyo baba baryamamo urumva ko nk'abantu dukingira ibidukikije urasanga ko hari ubukoko usanga bupfuye kandi butari muri ubwo mugwi w'uburonderwa cyangwa n'uyu muntu nyine ugasanga nawe nyine arahemye iyo produshimike uwo muti ukoreshejwe kwica ubwo bukoko ugasanga ku magara yiwe naho nyine ntibigenze neza muri rusange rero mbona ko hokorwa isuku isuku ku buryo bwitaweho kuko mu gihe hakozwe isuku rigakorwa neza ku buryo bwitaweho umuntu arashobora kwikingira neza gusumba hako yokoresha iyo miti ubona ko usanga inazimbye ndagushimiye rwose inosa kuri iyo nyunganizi ni igitekerezo cyiza cyane nk'umuntu urengera ibidukikije urakoze twakire niyo nkuru niyo nkuru wiriwe niyo nkuru twakire mani iriho ndumva niyo nkuru telefone yicitse mani iriho uranyumva yego wiriwe urahagana he
ndi mu rwanda mu karere ka nyabihu yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo mfite ndashaka kugira musobanurire iriya ndwara ya berariziyoze uburyo ifata n'uburyo ivurwa
barakurikiye ubushize ikiganiro cyacu twayivuzeho ku buryo burambuye ariko ntabwo ntabwo nabakurikiye ubu ngubu niho nari mbibonye nifuzaga kuyisobanukirwa
mu kanya gatoya ubwo barakubwira muri makeya kubera ko ntitwayisubiramo yose kuki ariyo uhisemo ubwayo yonyine se ahubwo kuki ariyo uhisemo izindi urazumva
izindi zo ndazumva ok sawa ye urakoze cyane
namwe namwe reka rero ubwo duha umwanya umutumirwa wacu jean bosco nimugire icyo mubwira inosa yatanze rwose inyunganizi ndumva yabaye nk'utera mu ryo mwavuze biriya by'ibitungwa no kugira isuku nk'umuntu mbese uharanira ibidukikije udashyigikiye ibyerekeranye no gupompa imiti ishobora kugira ingaruka
nibyo rwose yavuze inyunganizi nziza ariko ko nk'umuntu ufite inshingano ze cyangwa gukora ibyo guharanira ibidukikije niko abyumva kandi koko afite impamvu abyumva gutyo kandi kumvikana bitewe n'intumbero igihugu kiba gifite gihitamo wenda umuti unashaka kuwutera ariko babanje kureba icyo biramara ese ikibazo kuruta ingaruka cyateza ibyo biterwa n'uko ibihugu bigenda bifata imyanzuro cyangwa se ababishinzwe gusa icyo ndemenya rwose ko nk'uko yabivuze ubwa mbere bwo kugira ngo duhashye indwara z'isuku nkeya ni ugukora isuku amagambo ye avuga ngo isuku igomba gukorera ku buryo bwitaweho rwose kuko ukoze isuku byara ukageza hirya ku ruhande uburiri mu nzu ntawe n'amavunja za ndwara zose zitera isuku nkeya ikintu wenda nsa nkaho ntandukanye na gato yavuze ngo barumva we izi ndwara zitazacika muri afurika nanjye si mvuga ijana ku ijana mu gihugu cyose zizacika mu mwaka uyu n'uyu ngo mpurese zaba zacitse ariko nemera ko amakuru uko abantu bagenda uko abantu bagenda biteza imbere ni nako aho bava n'aho bagera ku buryo nta mukene ntabwo umukene yemerewe kurwara indwara z'umwanda oya kuko isuku niya uretse ashaka waba umukene cyane nyuma y'abandi uko waba umeze kose ushobora gukora isuku kandi ugatandukana n'inda n'amavunja n'imidido hano icy'ingenzi ni uko ugira ya makuru akubwira ngo wakora iki n'iki kugira ngo utandukane n'izo ndwara niyo mpamvu amakuru dushaka ko ku muntu wese wese n'uwo yita umukene cyane akabasha kugira ngo imyaka ikwiriye atandukane n'indwara kuko sinumva umukene cyane hari ukuntu igihe runaka ashobora no gufura ya myenda yose irimo inda akagenda mu buriri afite amazi ashyushye cyane n'imbaraga cyangwa harimo inda agasukamo bigapfa niba adafite ubundi bushobozi buhambaye icyo nemera cyo ni uko makuru ashobora gutandukana n'izi ndwara ziterwa n'isuku
mu nyihanganire gatoya bosco mbere y'uko dusubiza amana iriho kuko ubanza twabanza tukakira aba bari ku murongo kugira ngo bataducika numvise telefone zitangiye kwiyenza reka tubanze twakire ntirenganya na cedric mbere y'uko dusubiza amana iriho ntirenganya uranyumva
ndakumva cyane wiriwe urahagana hehe
ndi mu rwanda mu karere ka musanze yego hari ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza kutugezaho
njyewe ni ikibazo mfite yego
nagira ngo mbabaze ku bijyanye n'izo ndwara zifata uruhu ndavuga wenda ku bijyanye n'amavunja ese yabaterwa n'umwanda cyangwa cya kabiri abaza biriya bita imidido imidido ziriya ndwara ziterwa n'iki kandi umuntu yazirinda ati ariko wadukurikiye mbese
oya ntabwo nari nabakurikiye kuko nari ndi mu kazi ntabwo nabashije kubakurikirana cyane birumvikana kuko yabisobanuye cyane ibitera ari amavunja n'imidido ubwo ube hafi araza kukubwira mu magambo makeya kuko ibyinshi yabivuze ugume hafi ya radiyo yereka twakire na cedric cedric wiriwe halo cedric bigenze bite kutatwumva cedric ntabwo twumva ntabwo arimo kutwumva ahari sinzi ikibazo afite reka noneho nk'umwanya bosco ubwo usubize ntirenganya muri make na mani iriho bombi baragaruka kuri ziriya ndwara ariko wari wabivuzeho n'ubu wabivuzeho ariko muri make ndumva babwiye kubera ko batagize amahirwe yo kudukurikira ntabwo byaba ari bibi
murakoze cyane mu magambo ahinnye nashaka kubwira mani iriho ko indwara ya dirayiziyoze ni indwara ikunze kwandura yinjiye mu ruhu yinjira mu ruhu iturutse hehe ni igihe umuntu akandagiye mu gishanga ahantu hari amazi adatemba arimo utwo dukoko dutera birariziyoze utwo dukoko tugera mu mazi duturutse hehe ni uko abantu baba bitumye nko ku gasozi cyangwa se hafi y'igishanga ariko abantu barwaye ni abantu barwaye iyo ndwara hanyuma umwanda ukamanukana cyangwa ukajya muri ya mazi ubwo mwana burimo n'amagi ya nzoka aya nzoka ajya gukura agakura muri ayo mazi cyane cyane mu tunyabuzima twita utunyamushushanyo duto turimo igakuriramo hanyuma ingegera ikavamo ikajya ijomba abantu binjiye binjiye binjiye uko bakandagiye mu mazi cyangwa uko bahetse muri icyo gishanga ni indwara mbi kuko indwara iragenda ikaba yakwangije ibice bimwe na bimwe by'umubiri ndetse ikaba yakwangiza kanseri y'umwijima cyangwa se y'ahandi hantu kubera ni indwara itari nziza mu by'uko tuzabishobora kugira ko tuyifite hanyuma twivuze mu buryo bukwiriye kwa muganga bose barayivura urugero ushobora kugana ibitaro by'inkuru cyangwa ibya kabaya cyangwa se santere yose rwose babasha kuguha ubuvuzi bukwiriye kandi ku gihe naho ntirenganya yabajije ati amavunja yabaterwa n'iki ati n'umwanda nibyo rwose ntirenga amavunja aterwa n'umwanda birambara agasaziza kubera wa mwanda uri hariya iwacu hari iwacu ntabwo dukubura ivumbi riratumuka imbaraga zirihishamo aho ngaho cyangwa se mu buriri bwacu nta suku ihari ikwiriye izo mbaraga zirihisha aho hantu noneho n'inda zizamukireho kubera isuku isuku nkeya bityo mu kurwanya umwanda tuba turimo kwirinda zino ndwara zijyanye n'amavunja cyangwa se imbaraga ziyatera cyangwa se n'inda zitera indwara zitandukanye jean bosco rero ndumva mu gusoza ubwo ni ugusoza niba hari ikindi mwashaka kumwongereraho mu gifatanye n'inama muri rusange rwose mwaha abantu kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe kurandura izi ndwara ziterwa n'isuku nke
murakoze cyane jeni ikindi ashaka kumugeraho ni imidido imidido rero ko yandura ntabwo ari agasimba kakuruye ngo ya ni uko ugenda ku butaka uko ugenda ku butaka buriya ubutaka buba burimo utuntu duto cyane amaso utwo tutawucisha amaso aba ari inzoka ntabwo ari ikindi ni bimwe mu bice bimwe mu bice bigize ubutaka bitwinjiramo buhoro buhoro bikajya mu ruhu bikangiza ya miyoboro ntembabuzi y'amatembabuzi aba mu birenge ikagenda ntibashe amazi ntabe agitambuka ngo atembere mu mubiri bityo kikabyimba kikanangana kurya nk'uko ugiye ubona abantu barwaye imidido nk'aho ngaho i musanze bakunze kuba haboneka cyane bityo rero uburyo bwo kwirinda ni ukwirinda guhana rya taka binyuriye mu kwambara inkweto cyangwa se gukaraba igihe waramutse uhuye n'ubutaka cyangwa se n'ivumbi kugira ngo ridakomeza kwinjira mu birenge inama rero twatanga muri rusange ku bijyanye no guca izi ndwara ziterwa n'umwanda icya mbere kwirinda biruta kwivuza tugire isuku ikwiriye isuku ikwiriye ni kuri twe ku mibiri yacu ku byo twambara hariya mu rugo iwacu no ku matungo yacu tukirinda kurarana n'amatungo cyangwa se kwegereza ahantu byaduteza ibyago icyo ni kimwe ikindi cya kabiri mu masegonda make
yego kugira ngo tuzice bisaba ko twigishanya twe ubwacu ababizi ababyumvise babwira abandi kugira ngo twese tubashe mu by'ukuri gufatanyiriza hamwe turwanye izi ndwara kandi cyane cyane ibyo abaganga abajyanama b'ubuzima batugira abayobozi bacu b'umudugudu batugira abarimu bacu muri pirimeri batugira tubyubahirize kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza jean bosco mbonigaba ndabashimiye cyane kuri izi nama n'impanuro mukomeze rero kutwigisha kandi twese twubahirize amabwiriza n'inama z'abaganga nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma john elson na fatuma karara arimasi mwakoze mwese kudutega amatwi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze mwari kumwe nanjye eugenia mukankuzi